inshuti z'ijwi ry'amerika nongeye kubasuhuza kandi ubushize twaganiriye ku ihohoterwa rikorerwa abagabo ni ihohoterwa rishingiye ku gitsina twaganira n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango ramureke ukumira rero ihohotera rishingiye ku gitsina twaganiriye na ubunimana iguha izayi na ntirungwa Prince maurice hanyuma baravuga bati ntabwo tunyuzwe turashaka nanone ko eduwari adusubiriza ibindi bibazo tutashoboye kumubariza none rero nguyu mwanya izayi we urahura akomeye nanone niwo mwaho ntiruhungwa Prince maurice nawe urahura akomeye nanone muraho neza tomasi izayi na Na nawe Edward.
egizegitivu sekiretari muraho neza ntiruhungwa we hita rero utangira umubaza ikibazo kubera ko ari wowe utahiwe nyakubahwa eduward na- nagira ngo mbabaze karame ubwanyu nka rwamureke yego mubona uburinganire ari iki mubona mu rwanda twabwubahiriza gute urakoze cyane ni- ni ikibazo ubwacyo kugisubiza bi- bishobora gu- gu- gutuma ibiganiro byose twari dufite birangiriramo iyo ubajije ngo uburinganire ni iki in fact uburinganire no mu rwanda bagiye babwumva ku buryo bunyuranye kuko baravuga bati uburinganire nta n'ubwo abantu babushaka nta n'ubwo bukenewe A- abandi bakavuga bati "E- ese kuringanira ni iki hari umuntu uringanira n'undi abantu bakavuga bati ubwo twebwe turashaka ubwuzuzanye gusa kubera yuko u- uburinganire budashoboka muri rusange ni ijambo ryagiye ritera urujijo ariko ryoroshye kumva kandi rinasobanutse ni ukubera gusa urabizi yuko bavuga iyo bavuga ngo jenda mu cyongereza ah, iyo ugerageje no kubisobanura mu gifaransa ukavuga ngo genre ntabwo uba utanze ubusobanuro buhagije kuko jenda yumvikana nk'amagambo menshi cyane kurusha uko wavuga genre kuko mu gifaransa iyo uvuze ngo genre Eh, hari igihe uvuga genre masculine na genre femine ariko iyo uvuze genda mu cyongereza iba ikubiyemo amagambo menshi menshi menshi cyane rero mu kinyarwanda kugira ngo tubibonere ubusobanuro byaratugoye twafashe amagambo menshi cyane tuyashyira hamwe kugira ngo noneho bitange ubusobanuro abantu bashobora kumva bavuga yuko ari uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'abagabo n'abagore ariko ubwo buringanire ni iki eh, muri rusange uburinganire ni ukuntu abantu bagomba kureshya bagomba guhabwa uburenganzira bungana ndetse n'amahirwe angana mu buzima bwose aho buva bukagera bwaba ari ubuzima mu bijyanye n'ubukungu ubuzima mu bijyanye eh, na- na sosiyale cyangwa se imibanire myiza ari ibijyanye na na politike ari ibijyanye mbese ibyo ari byo byose byitwa ngo ni iterambere cyangwa ikintu gikora ku buzima bw'umuntu ni ukuvuga ngo umugabo aba afite uburenganzira afite n'amahirwe angana n'ay'umugore cyangwa se umugore akaba afite ubwo burenganzira n'amahirwe bingana n'iby'umugabo afite nicyo nicyo ba- ba- abantu bavuga mu buri- mu buringanire naho mu bwuzuzanye eh, eh, baba bashaka kuvuga yuko muri rusange nta muntu wigira burya iyo cyane cyane umugabo n'umugore bashyingiranwe baba bagomba kuzuzanya muri byose baba bagomba gufashanya kabone n'ubwo haba hari n'ibi- n'ibyo eh, bita ngo ni eh, karemano ibyo bita ngo ni inshingano biyologike eh, nko kubyara nta mugabo ujya muri materinite ariko umugabo niwe utera eh, ni- niwe utanga intanga zi- zivamo umwana ni ukuvuga ngo baruzuzanya kuri izo nshingano biyologike cyangwa se izo- za karemano ariko eh, no mu yindi mirimo isanzwe a- abantu baba bagira ngo babyumvikanishe yuko eh, ntabwo imirimo y'igiko imirimo y'igikoni ari iy'abagore gusa ntabwo imirimo ya- ya- y'ubucuruzi ari iy'abagabo gusa ntabwo imirimo ya ya politiki ari iy'abagabo gusa ntabwo imirimo yo kurera abana ari iy'abagore gusa ni ukuvuga ngo bose barongera bakuzuzanya bagafashanya noneho bagateza urugo u- urugo rwabo imbere ku buryo buboroheye kandi ku buryo bwumvikanweho ubwo nibwo buringanire impamvu rero uvuga uti mu rwanda eh, ni nkaho uvuga uti ese hari umwihariko mu rwanda waba uhari imyihariko irahari eh, Eh, mu mateka y'u rwanda hari ibyo bitaga ngo ni queen mother institution cyangwa se umugabekazi akaba yari nyina w'umwami wimye ingoma yego bari bafatanyije gutegeka igihugu ni ukuvuga ngo umwami yamugishaga inama bakaganira ndetse akirinda no gufata n'ibyemezo atagejeje ku mugabekazi Mhm.
ndetse n'ikimenyimenyi mu mu gihe cy'ubukoroni ababirigi babonye yuko uh, iyo umwami ari hamwe n'umugabekazi baba bakomeye baba batavogerwa cyangwa ngo ba- bakoreshwe uko ba- bagirwa igikoresho bagize gutya batandukanya umugabekazi n'umwami umwami asigara i nyanza umugabekazi bamujyana ishogwe kugira ngo umwami acike imbaraga noneho batangire bamukoresha uko bashaka umugabekazi wa mutara rudahigwa ni nyiramavugo Mm.
kankazi niwe koko baciriye ni ishyo kankazi ni Eh.
kankazi rata Mm.
Eh, hanyuma urumva impamvu babatandukanyaga kwari ukugira ngo bamuce imbaraga noneho kwakugisha inama bibure urumva rero niba umugabo kandi witwa ngo ni umwanya yaragishaga umugore witwa ngo ni umugabekazi akamugisha inama ntabwo rero urwo rwari urugero rwiza ku bandi bagabo yuko batafita batafata ibyemezo cyangwa ngo bakore ibyo bakora byose batagishije abagore babo inama kandi ubwo nabivugaga mu rwego rwa politiki ariko mu rwego rw'ubukungu murabizi ko i- ubukungu bw'u rwanda bwari buyobowe n'inka niyo yari igize ubukungu bukomeye cyane ndetse byatumaga n'abantu bajya ku- kubihakirwa kugira ngo bahabwe iyo nka Ah, ni ukuvuga rero ngo umugabo byari kirazira gutanga inka atabajije atagishije umugore we inama Mm.
ndetse hari n'abacaga umugani ngo u- ushaka ubuhake ngo a- aca mu gikari ngo ngo ubuhake bu- buturuka mu mbere Mm.
ni ukuvuga rero yuko barekonesaga agaciro ndetse n- n'uruhare rw'umugore mu mu ifatwa ry'ibyemezo byaba ibya politiki byaba iby'ubukungu ndetse byaba n'indi mibereho yose isanzwe Alors, ni ukuvuga rero ngo twebwe dufite rwose fondasiyo zifatika zuzuye zatuma twubakiraho uburinganire kandi zi- zititwa ngo ni ni za concept cyangwa se ni amagambo mvamahanga ndabyibuka yuko hari amategeko yavanyweho muri za mirongo icyenda na gatandatu yavugaga yuko ngo umugore atemerewe gukora ubucuruzi kereka afite eh, uruhushya rwanditse rw'umugabo we ngo ntabwo ari yemerewe gufungura banki ndabyibuka muri ayo mategeko n'ubundi hari i- i- mu mategeko ahana hari aho bavugaga yuko ngo umugore wasambanye ahanishwa igihano cy'umwaka ariko umugabo agahanishwa amezi atandatu yonyine hari ndetse n'aho bavugaga bati iyo umuntu ajya guhagararira u rwanda mu mahanga ngo yemerewe kwimukana umutungo we ngo n'umugore we arimo ni nk'aho bavugaga yuko umugore nawe ari umwe mu mitungo y'umugabo cyangwa se ko umugore atemerewe guhagararira u rwanda mu mahanga ibyo byose rero bivuga yuko niba twaravuye muri urwo rwego rw'aho umugore yafatwaga nk'umuturage wo mu rwego rwa kabiri Uh, mu- mu- mu cyongereza bavuga ngo ngo citizen of second category cyangwa se eh, citoyen de deuxième category ni ukuvuga ngo ni umutu- ni umuntu ni umu- ni umunyarwanda bashyira ku rwego rwo hasi cyangwa se ku rwego rutangana n'urw'abandi ba- banyarwanda b'abagabo Mm.
ubwo rero urumva ni ibintu abantu batagomba kwihanganira niba bashaka ngo politike ibe eh, ibere bose kandi i- i- ishingire ku miyoborere myiza cyangwa se n'iterambere ribe irya bose kandi ritavangura urumva rero ko ibyo bintu byagombaga kuvanwaho bikadufasha kugera kuri genda kandi uyu munsi twishimira yuko turushaho kugenda dutera intambwe muri genda aho abagore rwose nabo bagenda bahabwa ijambo bagenda ba- bashyigikirwa mu kwiteza imbere ndetse no mu guhabwa agaciro ka kiremwamuntu iri ni ijwi ry'amerika rivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi kuganira n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango rwamurek uharanira rero gukumira ihohoterwa rishingiye ku bitsina yari arimo asubiza ikibazo cya ntiruhungwa prince ku birebana n'uburinganire mu rwanda izayi we nawe hari ikibazo ufite ikibazo mfite kigendanye no kuri ibyo by- by'uburinganire kuko hari abantu bashobora kuba yenda bavuga ngo ni ibintu ngo by'umuco watakaye ugasanga nk'abantu ibintu bari kugenda ugasanga ibintu bikorwa mu ngo biri kugenda byangirika ahubwo ntibyatera imbogamizi nini cyane ku mu iterambere ry'imiryango Mm, urakoze ni ikibazo cyiza kuko eh, iyo abantu bashaka kwanga uburinganire n'ubwuzuzanye babyita yuko arongwa ari umuco w'amahanga ngo ko umuco nyarwanda wemera yuko umugabo ari we ufata ibyemezo wenyine mu rugo bika- bakemera ngo yuko umugabo ari we nyir'urugo bakemera yuko umugabo ari we nyir'umutungo wose w'urugo ah, bakemera yuko umugabo mbese eh, no no gu- no gukubita umugore hari n'igihe babyemera yuko ngo ari ukumuhana ngo yuko Mhm.
ari ukugira ngo ave mu makosa Mhm.
ariko ni nk'aho baba bagerageza kwerekana yuko ngo umugabo we nawe atagira amakosa umugore ari we ugira amakosa wenyine ibyo ngira ngo mvuge aha ngaha ni uko muri rusange ibyo nari maze kubabwira mu kanya byari muri politiki ya kera ya cyami ndetse na na nyuma yaho buhoro tumaze kuva muri mu ngoma ya cyami ntabwo umugore yigeze muri rusange afatwa nk'ikiremwamuntu ku rwego rumwe n'umugabo kandi niba abantu bafata umuco bakawitiranya n'uko no gukandamiza cyangwa se no gukinagaza abagore muri rusange murabizi ko umuco wose aho uva ukagera ugira igice cyiza ukagira n'igice kitari cyiza cyangwa se igice abantu baba banakeneye no guhindura murabizi ahantu hose imico yose aho iva ikagera igira ibyo bice byombi hanyuma rero mu muco mu muco w'u rwanda niba hari igice kimwe cy'umuco kitubwira kiti umugore akwiriye gukubitwa kugira ngo umukosore umuvanemo amakosa ye icyo gihe ndatekereza yuko hari ikintu cy'ingirakamaro tuba twirengagiza twirengagiza yuko umugore nawe ari umuntu kimwe n'abandi twirengagiza yuko nawe afite uburenganzira nk'abandi twirengagiza yuko ndetse n'abayoboka imana twagombye no gutekereza yuko ari ikiremwa cy'imana kandi imana nawe nayo imukunda kimwe n'uko ikunda abagabo ntabwo rero nibaza umuco waba uheza cyangwa ukandamiza ngo maze abantu bawite ko ari umuco mwiza kandi ko ari wo bagenderaho murabizi ko mu minsi ya kera hariho ikintu bita ngo ni ngo ni preference y'umuhungu cyangwa se ihitamo ry'umuhungu kurusha umukobwa hari ahantu nigeze gusoma bavuga ngo ngo umukobwa wa mbere yagiye ku ishuri ngo abahungu bamaze imyaka mirongo ine biga mu rwanda urumva mu rwanda ibyo birumvikana yuko iyo preference ni ni ikintu gishingiye ku muco ariko uwo muco urumva yuko wahezaga igice kimwe cy'abanyarwanda ukabakinagaza bagasigara inyuma kandi tuwita ngo ni umuco ngo kubera ngo umuhungu niwe uzasigara ku itongo umuhungu niwe uzatanga ubwoko bwanjye niba ndi umunyiginya nkavuga nti umuhungu nzabyara niwe uzabyara abandi banyiginya urumva ibyo ni ibintu byari bishingiye ku muco kandi ntacyo bimaze ku buryo uyu munsi abantu batangiye kugenda bahindura imyumvire bavuga bati icyo dukeneye ni iterambere ni uko ugira amafaranga niba ari ngiyo nk'umugabo nyazanye niba ari umugore uyazanye twese dufatanye turebe ukuntu twubaka urugo rwacu turuteza imbere niba abana bacu bagiye ku ishuri bose barajya kwiga kimwe bahabwa amahirwe kimwe maze ejo n'ejo bundi bose bazumve bishimiye kuba ari abanyarwanda kandi batanga umusanzu wabo mu iterambere ry'igihugu n'iterambere ry'umuryango wabo ndetse n'imiryango yabo migari wenda muri afurika murabizi ko n'imiryango yacu tuba tuyifitemo inshingano rero biravuze ngo muri rusange nta muco udahinduka nta muco uri uri sitatike niko babivuga buri muco wose urahinduka kandi iyo babonye ko hari igice kimwe cy'umuco kitanogeye abantu bagira gutya bakagihindura murabizi no mu bindi bihugu by'abaturanyi nko mu buganda no muri za tanzania murabizi ko bagikora bya bindi byo gukeba abana b'abakobwa bakabyita umuco kandi ari ihohotera bakorera abantu ariko muri rusange nabo usanga bariho bahindura uwo muco kugira ngo uveho bareke guhohotera igitsina gore cyo muri ibyo bihugu rero ni ukuvuga ngo umuco urahinduka ndetse imyumvire ya jenda imyumvire y'ubwuzuzanye n'ubufatanye mu rugo niyo izaba umuco mwiza warushaho guteza imbere umuryango nyarwanda ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda uyu ni munyamariza eduard munyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango ramureke uharanira gukumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu rwanda ntiruhungwa prince maurice nawe rero ngera ubaze ikibazo
nkiri kuri icyo cya jenda murabizi ibihugu byose bigira abayobozi yewe na buri sosiyete igira umuyobozi ese aha mu gihugu cyacu murabizi dufite perezida ndetse kugera no ku mudugudu dufite umuyobozi yewe n'iyo rwamureke uwo mugabo ni sekiriteri egizegitifu nawe ukorana n'umuyobozi afite perezida bafite abakomiseri cyangwa abandi bakorana nabo ese umuryango cyangwa urugo ntirugira umuyobozi ese umuyobozi warwo aba arinde none se kubera ko jenda yaje ari uburinganire tuvuge ko ari uburinganire nta muyobozi rugira bo urakoze maurice prince maurice icyo ni ikibazo cyiza kuko ndakeka hari n'abandi banyarwanda benshi bazakibaza kandi ni ingingo ikomeye ndetse hari n'abagiye banavuga bati kuba umugabo ari we muyobozi w'urugo ah, ni sitiritire cyangwa se ni urwego rwari rusanzwe rushyigikiye ekiribure sosiyale sinzi uko nabivuga mu kinyarwanda ariko muri rusange eh, abantu baravuga bati iyo ekiribure sosiyale ishingiye kuri sitiritire ya inegalite ah, ni sitiritire n'ubundi iba igomba kuzasenyuka byanze bikunze kubera iyo ishingiye ku buringanire n'ubwuzuzanye cyangwa se igashingira ku gaciro ka muntu iyo sitiritire nibwo iba ikomeye ntabwo iba igomba kuzajegajega na bu- na busa rero i- icyo ikigaragara ni uko nk'uko twabiganiriye mu mu kiganiro cy'ubushizi naravugaga nti eh, umugabo iyo ajya gushaka umugore eh, kandi nta ki- ntabwo binabujijwe yuko n'umugore yajya gushaka umugabo Mhm.
ni ukuvuga ngo bajya ku- gushyingiranwa kubera yuko buri wese afite urukundo afitiye mugenzi we kandi ko kubera urwo rukundo baba bafite n'imishinga yo kubaka urugo rwabo bazahuriza hamwe hanyuma buri wese agatanga uwe musanzu hanyuma urugo bakarwubaka muri rusange bakazanagira n'inshingano zingana kubera amategeko y'u rwanda yerekana yuko abagabo umugabo n'umugore bafite inshingano zingana rwose ku bijyanye n'urugo ari ukurushakira ibirutunga ari uku eh, gukora ibyo ari byo byose byatuma urugo rutera imbere ari ari urwe- mu rwego rwo gufata ibyemezo ni ukuvuga ngo umugabo n'umugore rwose bafite inshingano zingana mu rugo rwabo bagiye kubaka rero icyo nagiraga ngo mvuge ahangaha ni uko iyo tuguma gushimangira ngo umugabo agomba kuba umutware kandi ubwo butware akabuhabwa ngo nuko ari umugabo gusa nuko ari igitsina gabo aho ngaho niho ha- nibyo bitera urujijo kuko hari impamvu ebyiri abantu bagomba kugenderaho impamvu ya mbere ni uko ubutware cyangwa se ubuyobozi burya ni- babyita ko ari sikirizi ni ubumenyi cyangwa se ni ububasha umuntu aba yifitemo ese ubwo bubasha ubwo bumenyi n'ububasha abahungu babuvukana muri kamere yabo cyangwa n'abagore nabo ubwo bubasha n'ubumenyi mu kuyobora nabo barabufite aho ngaho nicyo kibazo cya mbere umuntu agomba kwibaza mbere y'uko abantu bavuga ngo umugabo niwe ugomba kuba otomatikema cyangwa se ku buryo bwa karemano niwe ugomba kuba umuyobozi w'urugo icya kabiri ni ukwibaza tuti ese mu rugo rw'umugabo n'umugore ko bahujwe n'urukundo ko bahujwe n'imishinga bashaka gushyira hamwe ngo ba- biteze imbere nk'umugabo n'umugore cyangwa nk'urugo bakazororoka ndetse bakazatera imbere bafite inshingano zingana mu rugo rwabo ninde waje gushaka ubuhake ku wundi kugira ngo umwe yitwe umutware undi yitwe umukozi we wundi cyangwa se yitwe umugaragu wundi ese eh, ntabwo haba harimo akarengane niba ari n'imana yaba yarabikoze ikavuga ngo umwe azaba umugaragu w'undi imana ya- yadushyira mu karenganira hari abo yakandamiza hari abo ya- yakinagaza igashyira hasi y'abandi ni ukuvuga ngo muri rusange ntabwo rwose byakagombye kumvikana yuko ubutware bwo mu rugo bugombye kuba ikibazo kuko iyo umugabo n'umugore bumvikana bwa butware bubaho bukaba spontane bombi bakabusangira kandi ntihagire uwo bitera ipfunwe ariko iyo bavuze ngo hagombe habeho umutware utegeka ni ukuvuga ngo hagiye kubaho i- ihohotera noneho rishingiye ku gitsina hagiye kubaho ikandamiza hagiye kubaho kwi- kwikanyiza no kwikubira n'ibindi nk'ibyo n'ibindi nk'ibyo Mhm.
murabizi ngo iyo umuntu bamwise umutware ngo ngo bamuhane ingabo Mhm.
ibyo ni- nibyo numva bavuga mu kinyarwanda Mhm.
bivuze iki izo ngabo ni ukuvuga ngo niba uhaye umuntu ubutware uramuha n'ibyo bita mu gifaransa ngo ni za pirivileje kandi izo za pirivileje iyo uzi- iyo umuntu azihawe azihabwa odetirima y'abandi cyangwa se akazihabwa bazambuye abandi cyangwa se bakazimuha kugira ngo abandi nabo bakandamirizwe muri izo pirivileje bamuhaye ni ukuvuga rero ngo konsepte yo kuba umutware iriho iragenda igabanuka mu rwanda kandi muri za politiki zacu nshyashya eh, mu bitekerezo binyuranye abantu bagiye batanga bagiye bavuga bati kwitwa umutware mu rugo ntacyo bimaze kandi amaherezo bizashyira ya- aho ubutware cyangwa se u- ubuyobozi bw'urugo buzajya busangirwa bugahurirwaho n'umugabo n'umugore aho kuvuga ngo umugabo niwe mutware Maurice we uranyuzwe Bo, ntabwo nyuzwe neza rwose na- na- namusobanuza kurushaho yego Mm.
baza akabazo kihuse kuko nduzi igihe Niba ngifite cyihuta cyane ijambo?
yego Bo, reka mubaze igikurikira kuko icyo wenda yagerageje kugisubiza Mm, wenda n'abumva babyumvise neza icyo ashaka kuvuga mm, Oh, ni iki basaba abanyarwanda cyane cyane ab'igitsina gore kugira ngo barusheho kumva neza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye kuko rimwe na rimwe Mm.
ibibazo bijya biba mu rwanda usanga bishingira ku kumva nabi jenda ugasanga umuntu kubera ko bavuze ngo uburinganire akumva ko nyine yafashe umwanya w'umugabo cyangwa se noneho ari ntakorwaho ni iki basaba cyane cyane abantu nk'abo b'igitsina gore Yewe.
kugira ngo nabo barusheho kumva Kuko- neza ko abagabo nabo bagomba kubahwa nyine nk'uko nk'uko nabo bakenewe nyine kubahwa eh? kuko niba umugore akeneye Urakoze kubahwa ahabwa cyane.
uburenganzira ndumva n'umugabo abikeneye aha urakoze cyane rwose icyo kibazo ni cyiza kuko mu- muri rusange ugiye kureba usanga gisanzwe kivugwa kenshi kandi abantu benshi bagihuriraho bakavuga ngo aho uburinganire bwaziye ngo ngo abagabo bagizwe ubusa barasuzuguwe eh, ndetse bigatuma ngo na bamwe bata ingo zabo nibyo nibyo iyo ubwum- iyo uburinganire n'ubwuzuzanye byumvikanye nabi abantu batabyumvise neza bibashyira mu Eh.
mu guhohoterana ahubwo mhm, ndetse ugasanga abagore aribo bahohotera abagabo cyangwa se n'abagabo nabo twanasanze mu rwanda yuko ngo iyo umugore bamwongera ubushobozi mu bijyanye n'ubukungu ngo arekeraho gutungwa cyangwa se kubeshwaho n'umugabo ngo ihohoterwa rimwiyongeraho ngo kugira ngo atazagera ku rwego rw'aho ah, umugabo azasigara ntacyo avuze mu rugo kubera hari abantu benshi bavugaga ngo si benshi na ni bakeya twariho tuganira mu cyaro baratubwira ngo ngo umugore ngo ni wowe waguriye ingutiya ngo utaguriye ingutiya ngo aba atari umugore wawe nuko ariko ariko muri rusange icyo nagira ngo mvuge ni uko ubwuzuzanye n'ubu- n'uburinganire ni ijambo rwose ryuzuye kandi rivuga ngo umugabo n'umugore ntibubahane umugabo n'umugore ntibamenye ko buri bose ari ibiremwa abantu kandi yuko ntawe ugomba gusuzugura undi kubera uwo ari we cyangwa n'igitsina cye mhm.
kandi bamenye yuko nta mategeko ari muri iki gihugu arengera bamwe ngo akandamize abandi nta na politiki iriho muri iki gihugu iha abagore ububasha ngo ibwambure abagabo nta yambura abagabo ububasha ngo ibuhe abagore ni ukuvuga ngo uburinganire ni kwa kundi nabivuze nti abantu ntibareshya imbere y'amategeko abantu ntibareshya imbere y- y'ite- n'aya- y'amahirwe mu iterambere abantu ntibareshye mbese mu buzima bwose bush- bu- bu- bushobotse ariko se edward hanyuma edward mbabajije hanyuma- gatoya ye- ye- maurice yavuze ngo by'umwihariko kubyumvisha abagore abagabo bo bumva ubwuzuzanye n'uburinganire yego amfete ni ukuvuga ngo abantu bose bashobora kuba baragiye bahabwa amahugurwa meza yuzuye barabwumva kandi koko bakabugeraho ndetse n'urugero eh, nababwiye ko hari abagabo b'intangarugero turabafite muri gakenke turabafite muri kamonyi yewe baranahari no muri za huye muri eh, rwamagana barahari benshi b'intangarugero bakubwira bati rwose njye nahoraga nkubita umugore wanjye ariko ubu narahindutse ngewe amafaranga nyine natsindaga mu kabari yose none ubu narabiretse ariko inyungu nabibonyemo ntabwo zigira akagero kuko ubukungu bwacu bwariyongereye bwarazamutse amahoro n'umubano mwiza wariyongereye mu rugo yewe mbese bakakubwira ibintu byinshi byinshi byiza byatewe n'ubwo buringanire ariko rero n'umugore nawe wumvise i- ihame ribi- ihame ry'uburinganire akabyumva nabi akavuga ngo ni ukwiganzura ku mugabo ni u- na- ni ukukora- ni ukuba indakoreka ni u- sinzi agakora nk'ibyo nawe bamukoreraga kera bamuhohotera nawe iryo hame aba yaryumvise nabi niyo mpamvu nababwiraga nti eh, iyo uburinganire bwumvikanye neza ku bagabo n'abagore babana neza mu mahoro barushaho ndetse no guteza imbere urugo rwabo ni nayo mpamvu rero mu byo rwamureke dukora twita cyane ku bashakanye ni nayo mpamvu hari imigoroba y'abashakanye twari twaratangije kera muri bibiri na cumi na rimwe ariko ubu ngubu kubera gahunda ya leta yashyizeho umugoroba w'ababyeyi ubu natwe dukorera muri iyo gahunda kugira ngo abagabo n'abagore bose barusheho guhindura imyumvire kandi bayihindurire icyarimwe ndetse n'imi- n'imyumvire yabo yuzuzanye mu kurushaho gu- gushimangira iryo hame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye mu rugo rwabo no mu mubano wabo ijwi ry'amerika rivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda izayi yari afite akabazo ku izina rya rwamureke izayi Yes.
wabaza ikibazo cyawe Eh, ubundi icyo nshaka aho kubwira aha ngaha eduward ni- ni- ni ukuvuga ngo jenda ni uburinganire n'ubwuzuzanye ariko hakabaho imirimo yagenewe abagore n'abagabo ubwo rero ikibazo cyawe nshaka kubaza ni ukuvuga ngo hari abantu wenda bari kutwumva bari kumva rwa mureke ruri mu magambo ahinnye ibyo ari byo byose yagerageza kubishyira mu magambo arambuye kugira ngo abantu babashe kumva
yego urakoze cyane urakoze uti hari imirimo yagenewe abagore hari n'iyagenewe abagabo nari nashushe nk'ubivugaho kare yuko imirimo yose aho iva ikagera uretse iya karemano mu gifaransa n'ise ngo biyologike naho iyindi yose tuyihuriyeho reka nguhe ingero zumvikana kandi zifatika azaze mu mahoteli y'i kigali azareba abantu bateka mu maresitora abantu bagabura mu maresitora azasanga hafi ya benshi ari abagabo kandi ngo twita ngo guteka no kugira birabujijwe ngo birabujijwe ariko abantu bateka bakanagabura hano i kigali ndetse no mu cyaro barahari nk'uko hamwe na hamwe nuko atari hose ariko hamwe na hamwe barahari nagera i kigali azasanga hari abagabo bakoropa amazu hari abagabo bakubura azasanga hari n'abagabo bahagira abana bajyana ku ishuri bakora imirimo yose yose ikibazo gihari gikomeye ni uko iyo ibyo byose abikora aha ngaha kugira ngo bamuhe amafaranga iyo ageze iwe mu rugo aravuga ati reka da ubu nabaye umugabo ntabwo nzongera guteka sinzongera gukora ibi n'ibi muri rusange ntabwo ari byo kuko urumva ashoboye kubikora kandi asanzwe abikora ariko kubera ashaka gukandamiza umugore akavuga ati reka da iyo ni imirimo y'abagore ntabwo ari iyanjye ntabwo ari ibyo rero nta mirimo ihari y'abagabo nta mirimo ihari y'abagore abagabo n'abagore bose basangiye imirimo ikibazo gusa gihari ni bimwe nababwiye yuko nta mugabo uzonsa kuko ntacyo afite ariko umugabo atera inda birumvikana umugore agasama agatwita akajya muri materinite akabyara ibyo ntabwo bazigera babyuzuzanyamo ndavuga ngo umugore umugabo nawe ajye gutwika ajye muri materinite ntabwo bizashoboka ariko ibyo umugabo ashoboye gukora muri urwo rwego azabikora ni nayo mpamvu ndetse y'uburinganire ni ukuvuga ngo kuri ubu ngubu abagore nabo bemerewe bemerewe ndetse bafite n'amahirwe yo kujya mu bikorwa by'iterambere noneho imirimo yo mu rugo ntigumye guharirwa umugore kuko ntigumya kumubera umuzigo mu rugo bizatera ikibazo kuko azabura umwanya wo kujya no muri bya bikorwa by'iterambere ariko imirimo nibaza bakayisaranganya bazafatanya bombi imirimo iborohere ndetse bateze urugo imbere ku buryo bworoshye niyo mpamvu rero nta mirimo ikiriho y'abagabo nta mirimo ikiriho y'abagore kandi arabizi mu rwanda ubu abagore basigaye bubaka inzu bakurira hejuru bakubaka arabizi abagore basigaye bakina umupira kera ntibawukinaga arabizi abagore basigaye ndetse bajya no kwiga amasiyanse bakayatsinda rero ni ukuvuga ngo nta bintu bikiriho by'abagabo nta bintu bikiriho by'abagore naho bikiri ni ukuvuga ngo icyo ni icyitegererezo cy'iterambere ritarahagera ku buryo buhagije hanyuma rero kuri rwamureke rwamureke ni amagambo ahinnye y'icyongereza avuga ngo rwanda menizi risosi senta mu gifaransa bivuze ngo ni santire de resource pour les hommes ariko mu kinyarwanda usanga dukunze kugenekereza tukavuga yuko ari umuryango w'abagabo uharanira iterambere ry'uburinganire n'ubwuzuzanye no gukumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina nuko dukunze kuyivuga mu magambo arambuye kuko tubishyize mu kinyarwanda byaba nka rya jambo rya genda ritabonerwa igisobanuro gihamye ariko rero ntabwo ari ntabwo mufite abanyamuryango b'abagabo gusa n'abagore murabafite b'abanyamuryango twatangiye turi umuryango w'abagabo gusa gusa gusa rwose tutemera abagore nk'abamambure ba oruganizasiyo ariko uko ibitekerezo byagiye bitera imbere twasanze ari ingirakamaro yuko nabo baza ubu ngubu rwose dufite n'abanyamuryango b'abagore kandi benshi ubu rwamureka imaze kugira abanyamuryango bagera kuri magana atandatu kandi usanga hafi nka mirongo ine na batatu ku ijana ari abagore no mu nzego z'ubuyobozi barahari kubera dufite inzego eshatu urwego rw'ubuyobozi urwego ngenzuzi n'urwego nkemurampaka urwego nkemurampaka arahari urwego ngenzuzi barahari ariko mu rwego rw'ubuyobozi kubera hatari abindi asamble generale ngo batore niho tutaragira umugore ariko mu minsi iri imbere kubera byaremejwe mu zindi nama izindi nteko rusange ni ukuvuga ngo mu minsi iri imbere abagore nabo bazaba bari mu buyobozi bwa rwamureke bwose hanyuma urubuga rwanyu ni mu cyongereza gusa muzarushyira mu kinyarwanda ryari turiho turarusemura ubu ngubu mu minsi iri imbere tuzaba twarushyize mu kinyarwanda kugira ngo abantu bashobore kurukoresha neza iri ni ijwi rya amerika inshuti zacu ararekwa ntashira dushimire rero abashyitsi bacu munyamariza urakoze cyane murakoze namwe ubona imana iguha izayi urakoze nawe Eh, murakoze cyane ntiruhungwa puresi morisi urakoze bikomeye oh namwe murakoze cyane rwose maze rero ngaho umunsi mwiza